radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiye imana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda abanyamadini barahamagarira abakristu kwizihiza noheli ariko bifata kugira ngo birinde kujya mu byago ntabwo nanze ko abantu banizerwa tukanataka n'amazu tukanataka n'umujyi ariko ntabwo twagombye kugarukira aho ngaho ubundi birababaje kumva yuko dutaka umujyi twarangiza abapolisi bakarara mu muhanda baturinze ngo twe kugonga amapoto twasinze twe guteza amakisida pasteur antoine rutayisire wo mu itorero ry'abangirikani mu burundi abahinzi batera avoka bavuga ko kwibumbira mu makoperative bizatuma batera imbere ntawe usigaye ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara dore ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na timu harisi ishimwe mu kirwa cya mayote abatabazi n'abazimya inkongi z'imiriro batangiye kubaka ibitaro by'ubutabazi bwihuse kubaka ibi bitaro bije nyuma y'uko abaturage baho bahungabanijwe bikomeye na serwakira iyi mirimo yo kubaka ibitaro mu karere ka mamazu iri gukorwa n'abasanzwe bakora ibikorwa byo kuzimya inkongi z'imiriro n'iby'ubutabazi abahagarariye iyi mirimo bavuze ko ibi bitaro bizaba bifite ubushobozi bwo kwita ku ndwara izo arizo zose ziboneka mu bitaro bisanzwe umushinga wo kubaka ibi bitaro uje nyuma y'uko iki kirwa cyibasiwe na serwakira iyi serwakira yangije ibintu bitabarika ndetse isiga abaturage mu bihe bikomeye aho bagaragara ko bakeneye kongera gutangira kubaka ubuzima bundi bushya mu mpera z'iki cyumweru imirongo miremire y'abaturage batuye aha hibasiwe cyane bagaragaye bari imbere y'amaduka acuruza ibintu baba bakeneye umunsi ku wundi aho yatangiye gufungura buhoro buhoro ibi birakorwa ari nako ibikorwa by'ubutabazi nabyo bikomeje ndetse n'abantu bakagenda basubira mu ngo zabo bahawe amazi meza yo kunywa ku wa gatanu w'icyumweru gishize perezida emmanuel macron yari yasezeranije ko byibuze mu gihe cy'icyumweru igice kimwe cy'abaturage bazaba bafite amazi ariko aburira ko amashuri atazatangira ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa mbere nk'uko byari biteganijwe tuve muri mayote noneho tujye mu budage mu gihe mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi birimo abakristo bari kwitegura umunsi mukuru wa kiliziya uzwi nka noheri aho baba bibuka ivuka ry'umwami yesu kristo abadage bo mu mujyi wa magdeburg bo bari mu gahinda kenshi nyuma y'igitero cyahitanye bamwe muri aba nyine baba bitegura uyu munsi umunyarabiya saudite mu mpera z'iki cyumweru turangije yagonze agambiriye abantu batanu barapfa abandi bagera kuri magana abiri barakomereka abayobozi bo muri uyu mujyi uherereye mu burasirazuba burasirazuba bw'igihugu bavuze ko ukekwa gukora iri bara ari umugabo witwa Taleb Al Abdelhamsen ukomoka muri Arabia Saudite ejo ku cyumweru abantu bagera ku bihumbi bibiri bateraniye kuri kiliziya nini iri muri uyu mujyi wa magdeburg mu gitambo cya misa yabereye no hanze kuko batashoboraga kuyikwirirwamo maze bayikurikiranira kuri televiziyo nini yari yashyizwe hanze abayobozi bavuze ko ali abdulhamsen yagabye iki gitero akoresheje imodoka yahari abantu bari mu isoko ricururizamo ibintu bya noheli ubuyobozi bwumvikanishije ko yabikoranye uburakari buvanze n'ibitekerezo bikomeye by'intagondwa za kisilamu ubuyobozi bwo muri uyu mujyi kandi bwakomeje kuvuga ko uyu watumye abadage bo muri uyu mujyi babona noheli y'uyu mwaka nk'idasanzwe ko yabikoze ku bwende kuko banabihuza n'uburakari yatewe na politiki y'ubudage kubimukira n'uburyo iki gihugu gitanga ubuhungiro minisitiri w'intebe w'ubudagi olaf shols yamaganye iki gitero cyumvikanye nk'icyashegeshe imiryango y'abadage bari mu bihe bya noheli ndetse n'igihugu muri rusange kuko mu myaka umunani ishize undi mugabo wo mu mutwe w'abajihadisite nawe yakoze ibisa nk'ibi mu isoko riri mu murwa mukuru berlin agonga abantu n'ikamyo ejo ku cyumweru muri gaza ingabo za isirayeli zagabye igitero cy'indege ku ishuri rya musa bin na sayir gihitana abantu makumyabiri n'umunani barimo n'abana bane aha mu mujyi wa gaza umaze kwangirika ku buryo bukomeye kubera intambara ihabera buri munsi humvikana abantu bapfuye abanyapalestina basa nk'aho bamaze kumenyera intambara ibera i gaza ku buryo ahabaye igitero bajya gushungera mu mpera z'iki cyumweru turangije mu gace ka ari daraj kari mu mujyi wa gaza igitero cy'indege za israeli cyagabwe ku ishuri ryari ryahinduwe nk'inkambi icumbikiye abavanywe mu byabo barimo n'abaje kureba aho iki gitero cyabereye kimaze kuba nyuma y'amezi arenga cumi n'ane intambara ya israeli na hamas itangiye gaza ntiyigeze ituza nubwo amatsinda y'abanyapalestina yagize uruhare mu mirwano yavuze ko amasezerano yo guhagarika imirwano yari yitezwe mu bihe bya vuba kurusha uko byari byitezwe mu minsi ya mbere igisirikare cya israeli cyo ku rundi ruhande cyatangaje ko cyagabye igitero simusiga cyibasiye ikigo cya hamas ikoreramo kiri hafi y'ishuri mu burasirazuba
urakoze timu harisi ishimwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda mu gihe yitegurwa noheli izaba mu minsi ibiri pasiteri antoine rutayisiro mu itorero ry'abangilikani bari mu kiruhuko cy'izabukuru na padiri pierre claver nkusi wa diyoseze ya kibungo uri mu butumwa mu bubirigi barasobanura uko ubutumwa bwa noheli bw'amahoro n'ubwumvikane bwakoreshwa mu kubaka igihugu cyunze ubumwe pasiteri rutayisire aratangira avuga uko abakirisitu bakwizihiza noheli mu buryo buryo bushimangira ukwemera no kwiyubaka aho guheranwa n'ibintu by'isi nk'ibigezweho muri iki gihe ubundi ubona noheli abantu barayitesheje umurongo usanga igihe cya noheli abapolisi bose za rukometere batangiye kuzitunganya batangiye kubashyira hirya no hino kubera ko bazi ko noheli ubu abacuruza inzoga baranguye nyinshi abacuruza utubari n'amaresitora ubu inyama zuzuye amafurigo kuko usanga noheli ubu mujyi wose uratatse ibiti ahantu hose mbese usanga noheli yarahindutse bizinesi kuruta uko yahindutse spiritual festivity mbese umunsi mukuru wo mu mwuka uyu rero umukristo nyamukristo yakwitegura ati ntabwo nanze ko abantu banezerwa tukanataka n'amazu tukanataka n'umujyi ariko ntabwo twagombye kugarukira aho ngaho ubundi birababaje kumva yuko dutaka umujyi twarangiza abapolisi bakarara mu muhanda baturinze ngo twe kugonga amapoto twasinze twe guteza amasida ubundi noheli wagombye kuba umunsi wo kwishima ariko ukaba n'umunsi wo kwifata tukamenya yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo adukize ibyaha byacu ntabwo ari ukugira ngo tubyice ku munsi twibuka yuko yavutse ikindi ni igihe cyo kugira ngo abantu basubire inyuma batekereze bumve yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo imana ibane natwe twibuka yuko dufite imana ibana natwe imana itureba bikaturinda kujya mu byaha ariko n'imana iturinda bikaturinda kujya mu byago ubwo rero urumva ni umunsi twagombye kwizihiza ariko dufite kwifata ariko dufite no kunezerwa byombi bikajyana ni uko nguko uwo munsi twagombye kuwufata none padiri nkusi wowe muri kiliziya gatolika mwizihiza diventi ni iki abakirisitu bigira muri iyi myiteguro y'ibanze kugira ngo bamenye ibisobanuro nyakuri bya noheli nk'uko pasiteri rutayisire amaze kubivuga inyigisho rero kiliziya itanga ni izishingiye ku ijambo ry'imana mbere na mbere nawe ni nk'umwanditsi w'ivanjiri ndetse wabanjirije babandi bane bazwi kubera ko yagize amahirwe yo kubwirwa amabanga menshi avuga mesiya uzaza agatanga amahoro ibyari nk'ibi agatanga ingero muzi ko abahanuzi bakunda kuvuga nk'abasizi batinya amaso zari zisanzwe zizirana mu gihe cya mesiya zaba zirebana zibane mu mahoro rwose ndetse n'umwana muto aragire intare aragire ibikoko bisanzwe bibuza abantu amahoro ni uburyo bwo kuvuga ko mu gihe cya mesiya aricyo turimo tumaze mu myaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu ubwo rero kiliziya yigisha ihereye kuri ibyo kuri aya magambo meza avugwa abantu bavugwa hari izayi hari yohani batista bongere mugarukeho umuhanuzi wa nyuma werekanye neza kuko ntamba w'imana ukiza ibyaha by'abantu hanyuma abandi rero batangaho urugero bikira mariya wakiriye kuko ubutumwa bwa arikangeli gaburiyeri nk'uko na pasiteri yagiye kubyibutsa hanyuma no muri iyi minsi yegera ibitangaza byabaye kuri zakariya na elizabeti ibitangaza byabaye ku kuvuka kwa samusoni wo mu isezerano rya kera mbese ijambo ry'imana ubwaryo niryo rigenda ritanga inyigisho zerekana ko ibintu habaye impinduka kuko kuva mesiyaje ko rero kizira gusubira inyuma kizira kwitwara nk'umuntu utaramenye iyo mana yihishurira abantu ndashaka kukugarukaho pasiteri rutayisire ufite ubunararibonye nk'igihugu cy'u rwanda gikomeje kwiyubaka nyuma y'ibikomere bikomeye abanyarwanda bashobora gukoresha gute ubutumwa bwa noheli bw'amahoro n'ubwumvikane mu kubaka igihugu gihamye kandi cyunze ubumwe urakoze cyane kubaza icyo kibazo kuko ngira ngo na kimwe mu bibazo turimo kugira muri iyi minsi iyo ugiye mu nkiko iyo ugiye hirya no hino ubona umubare w'ubwicanyi ugenda wiyongera yego harimo ibiba bishingiye ku masambu harimo ibiba bishingiye ku ngengabitekerezo yo gutsemba abantu yo gutsemba abatutsi cyane cyane ariko iyo urebye neza usanga nabo babikorera abantu bavuga yuko babatijwe ugasanga umuntu yitwa yohane yitwa petero yitwa paul ariko aracyafite ingengabitekerezo ya jenoside ugasanga n'umwana wishe se ngo bapfuye isambu ni umugabo wishe umugore bapfuye udufaranga dukeya yari yamubikije ngira ngo ibyo ni ibintu mu gihe cya noheli nibyo nakubwiraga aho waba uherereye hose buri kibazo cyose ubona ku isi igisubizo cyacyo kiri muri iriya zina rya yesu kuko marayika gaburiyeri yaraje abwira mariya ndetse ni nako yabwiye na yosefu arabwira ngo uyu mwana muzabyara muzamwite yezu cyangwa yesu kuko ariwe uzakiza abantu ibyaha byabo rero ni igihe cy'abantu kugira ngo binyinire birebe mu mutima hanyuma wari uri mu byaha by'inzangano ibyaha by'amatiku ibyaha by'ubugugu byo kwikunda byo kwikubira iby'ubusinzi iby'urugomo iby'ubusambanyi n'ibindi ngibyo byose bibuke yuko icyatumye kirisita avuka ari ukugira ngo tuvane muri ibyo byose kandi ikindi cya kabiri wibuke ko abamarayika batangiye kuririmba nigeze kubivuga baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'imana mu isi amahoro abe mu bo yishimira ngira ngo iki ni igihe twagombye kwibutsa abantu yuko ubutumwa bwa kirisimasi ubutumwa bwa noheli ni ubutumwa bwo kubwira abantu ngo ni muri duha imana icyubahiro cyayo ariko duha abantu amahoro duharanire amahoro tuyarwanire tuyashimikire tuyagereho kandi turangiza tuyasigasire ubwo rero ni ubutumwa ngira ngo abanyarwanda bose bakeneye kumva ko turi igihugu cyahuye n'ibibazo turi igihugu cyahuye n'intambara turi igihugu cyahuye na jenoside turi igihugu gikeneye kumva ubutumwa bwo kwihana ibyaha ariko no ku rundi ruhande dukeneye kumva ubutumwa buduhamagarira kubana amahoro no gukunda pasiteri antoine rutayisire wo mu itorero ry'abangirikani uri mu kiruhuko cy'izabukuru na padiri piyeri karavere nkusi ikiganiro kirambuye muzacyumva ku munsi wa noheli isaa saba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi abahinzi batera avoka bavuga ko kwibumbira mu makoperative bizatuma batera imbere ntawe usigaye muri komini ya cankuzo bitabiriye icyo gihingwa gishorwa ku masoko mpuzamahanga kikazana amadovize tirive ndayishimiye bamwe muri abo benegihugu bo muri komine n'intara ya cankuzo bahisemo kugira urunani mu gushyira hamwe amatongo bahitamwo kurima igitegwa c'amavoka gisigaye carashizwe ku rutonde rw'ibishorerwa hanze y'igihugu akarorero n'umurima w'amavoka uteye ku mutumba wa Kigusu muri komine Cankuzo intara ya Cankuzo ungana na hegitari ijana na zitanu uwo murima ufise amavoka ateye igomwe ubona ko azosoromwa mu mezi make ari imbere nk'uko abakunzi b'ijwi rya Amerika babyiboneye Desire Sayinguvu ahagarariye uwo murima avuga ko uyu mugambi wiyumviriwe kugira ngo bazoyashore hanze y'igihugu babashe kwinjiza amafaranga y'agaciro ni umurima twateguye ntitwateguye kugira dufungure twawuteguye kugira tuzashoboye gushorera mu mahanga kugira dushoboye kwinjiza ya mahera y'amadevize y'agaciro murazi ko ngaha twe twari tumenyereye tuja kurangura muga tudashora ntituze kurangura gusa dutwara amadevize mu mahanga tugende tugenda ukuyakurayo Desire Sayinguvu avuga kandi ko abarimyi b'igiterwa civoka bo mu Cankuzo bagerageza gukorera mu runani kuruta umuntu yikoranya ari wenyene.
ubu abarinzi b'igiterwa c'ivoka ntibagikora umwe umwe uyigenga ubu dusa n'abakorera mu runani basanze yuko nyamwigendera ko atari imirimo menshi mwarumvise yuko igiterwa c'ivoka cyiyongereye ku biterwa njabuka amazi muri icyo gihe rero kugira ngo dushobore guhangana n'abatwitangiye imbere kuri mu gushika kuri kuri iyo soko tutegerezwa kurima kugira ngo tuzoronke umwimbu ukwiye ni no muri nayo ntumbero kugeza isa nk'abarongoye abandi muri urwo runani tuko dushiraho amakoperative Abo barimyi bavuga ko kugira ngo bashikire imbonakazoza igihugu gitegekanya mu myaka iri imbere basanga kubishika ko hasabwa gukorera hamwe kugira ngo baronke umwimbu ukwiye. Desire Sayinguvu avuga ko bifuza ko buri koperative itegerezwa kugira hegitari zitatu ziteweko igiterwa civoka n'imiburiburi bityo bashike ku iterambere atawusigaye inyuma. Uwo mugambi wo kurima kijambere igiterwa c'amavoka muri iyo ntara ya Cankuzo kirashimangirwa n'abatware baho. Uyu ni umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Cankuzo Meripiade Ntahondereye.
hari abagwizatunga banini barenga mu ntara cankuzo novuga aho usanga nk'umwe ari umwe gusa yarimye nk'amahegitari ijana y'amavuka hariho n'abandi babigize bavuga ko babigize nk'umwuga w'abagwizambuto bagiye bayagwiza bakayashira ngaho abenegihugu bakeneye bakayagura Akamo k'umugambi wo kwijukira kurima igiterwa c'amavoka mu gihugu c'u Burundi katewe n'umukuru w'igihugu hakaba haciye hashingwa amasoko hirya no hino mu gihugu yo kwegeranirizamwo uyo mwimbu kugira ngo abagwizatunga bashorera hanze bayasanga ahantu hamwe ndetse n'abaza kurangura baturutse hanze y'igihugu boroherwe abarimyi nabo bahatorera koyokwe kuko babasha kumenya ibiciro ivoka igeze ko batabazimbye nk'uko byahora mu gihe bayaguriye mu mirima yabo naho biri uko abo barimyi b'igiterwa c'amavoka mu ntara ya Cankuzo bavuga ko bagira intambamyi zo kubura amazi akwiye yo kuvomera ikindi bavuga nuko bataronka umwavu ukwiye w'ikirundi bakoresha mu gutabira iyo mirima y'amavoka uburimyi bw'igiterwa c'amavoka bukaba bwijukiwe cane muri kino gihe mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi intara nazo zisanzwe zizwi ko zimbukamwo cane amavoka zikaba zirimo Gitega Mwaro Kayanza n'izindi Thierry ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
tugeze ku rubuga rw'imikino umukino w'intoki wa volleyball urimo kurushaho gusubira inyuma mu mashuri makuru na kaminuza mu rwanda jean claude munyandinda mu mateka y'umukino wa volleyball mu rwanda amakipe y'amashuri makuru na za kaminuza yakunze kugaragara nk'ibihangange mu marushanwa anyuranye kaminuza y'u rwanda yaranzwe no kugira abakinnyi bayifashije kugira igitinyiro mu ruhando rwa volleyball mu myaka za mirongo inani ndetse no mu ntangiriro y'imyaka za mirongo cyenda hari abakinnyi bamamaye mu ikipe y'ishami ry'i butare rya kaminuza y'u rwanda bayifasha kwegukana ibikombe ari nako batanga umusanzu mu ikipe y'igihugu urutonde ni rurerure ariko mu bakinnyi b'intyoza kaminuza y'iruhande itazibagirwa twavuga nka alexandre ryambabaje martin bahunzineza robert bayigamba christophe nzeyimana cleophas nubaha erikani nyirishema ignace nzaramyimana regis murekezi benjamin imenamikore theophile minani n'abandi benshi kaminuza y'u rwanda ishami ryo mu ruhengeri nayo yari ifite ukuntu yihagararagaho muri volleyball ku rwego rwayo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda volleyball muri kaminuza y'u rwanda yakomeje kuba indatsimburwa ibikombe birisukiranya jean pierre karabaranga michel karekezi jean marie sengiyumva eliya mutabazi emmanuel ndungutse charles nkurunziza eric nsabimana uzwi nka mashine fidele nyirimana vincent dusabimana guillaume irakarama n'abandi ni ingero z'abakinnyi ngenderwaho kaminuza y'u butare yagize mu myaka ya vuba andi mashuri makuru na kaminuza nayo yari yaratangiye kugendera muri uwo mujyo wo kwimakaza umukino wa volleyball ikibabaje ni uko muri iki gihe uyu mukino watangiye gukendera ku buryo uwavuga ko volleyball yo mu mashuri makuru na kaminuza mu rwanda ikomeje gukura nk'isabune ataba agiye kure y'ukuri usibye ikipe ya volleyball ya kaminuza y'u rwanda ishami rya huye yasenyutse andi makipe atakibaho n'ay'ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga n'ishuri rikuru ry'uburezi andi makipe ya volleyball yagiye nka nyomberi ni koleji z'ubumenyingiro za huye karongi na musanze mu bahungu na koleji ya kigali mu bakobwa amashuri makuru yigenga yari yaragerageje kwiyandayanda ashinga amakipe ya volleyball ariko nyuma y'igihe gito ahita asenyuka ayo makipe yagiye mbiru na nyoni ni kaminuza ya kibungo inatek na kaminuza y'ubukerarugendo rtuc yaje guhinduka utb amaherezo nayo iza kuburirwa irengero muri iki gihe kaminuza ya afurika y'uburasirazuba east african university yazanye umuvuno mushya muri volleyball umuyobozi wayo karikise kabera aradusobanurira intego bafite nyuma yo gutangiza amakipe ya volleyball imwe y'abagabo n'indi y'abagore niyo kugira ngo ducarenginga andi makipe tuyacarenginga tukamenya imbaraga zacu intege nke zacu ariko tugambiriye yuko mu minsi iri imbere tuzaba tubarizwa mu makipe ya mbere ane gusa ntibizatungurane n'ubu ko hari ikipe yaza mu makipe ane ya mbere kandi biri gushyirwamo imbaraga ngo bigenze gutyo niyo mpamvu twiyita carenja kugira ngo amakipe yumve ko tuzanye ikipe z'urubyiruko zikomeye kandi zifite icyo zitanga muri volleyball karikise kabera kandi aratubwira aho bazakura mikoro yo gutunga aya makipe abiri ya kaminuza ya afurika y'uburasirazuba experience yo kujera amakipe turayifite aha mikoro ya mbere ubwabo ni umubare w'abanyeshuri biga hano amikoro ya kabiri ava muri staffing na mikoro ya gatatu akava mu kigo ubwacu na mikoro ya kane ni ubufatanye n'abafatanyabikorwa indi kipe irimo kugaragara muri iki gihe muri volleyball yo mu rwanda ni iya kaminuza ya kepla iherereye ikinyinya mu karere ka gasabo twashatse kumenya intumbero y'iyi kipe nshya mu ruhando rwa volleyball ariko ntibyadukundiye umuyobozi ushinzwe itumanaho muri iyi kaminuza inshuro nyinshi twifuje ko yadutangariza icyerekezo cya kepla volleyball club ariko gahunda zose twari twahanye byarangiye atazubahirije jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali mu burundi hashize imyaka itandatu hashinzwe ishyirahamwe ryo gufashanya ry'abakinnyi b'abarundi bakiniye amakipe akomeye y'umupira w'amaguru umunyamakuru desire hatungimana aragaruka ku bikorwa by'iryo shyirahamwe iryo shyirahamwe ryo gufatana mu nda hagati y'abakinnyi bakukurutse ryavuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rirongowe na pierre claver rurakamvye yakiniye umugwi wa renaissance abo bafashanya muri komite ni Malik Jabil, Nzeyimana Gilbert Indere na Jean-Marie Mbuyi bakiniye Vitaro, François Ngendabanka Mutambaro na Muramba bakiniye Inter FC na Dominique Myambo wa Prince Louis. Warirongo yabwijwe rya Amerika icatumye baja hamwe.
Hari abakinyi benshi ba kera bagize mu buzima bugoye kumva umengo bamwe baranasegereza hama rero hacaza icyiyumviro cy'uko tuvuga tuti abagize amahirwe naho bakinnye umupira bakawuhagarika muga bakaronka akazi bakora bagakumbure bakagira icyo barushije abandi bakisununura tugenda gute kugira ngo tugire umugambi wo gufatana mu nda kugira ngo turafashanya uko dushoboye kugira tugumane hamwe tugumane ubucuti cyane cyane kubera nko mu bihugu byacu siyo kenshi mu bihugu byateye imbere usanga kumbure abakinnye igihugu bafite ikibanza cyiza kandi bakaguma bashigikiwe naho baba baraje gukina umupira barawuhebye umbe diodone yakiniye prince louis muri kino gihe abi burayi mu gihugu cy'ububirigi amenyesha ko yishimiye cyane kuba mu ishyirahamwe rigizwe n'abo bahangana mu kibuga bakaba bahuzwa n'urukundo ni ukuri nagateka kuri jewe kubona mba muri iryo shyirahamwe ni iby'agaciro icyo nkunda muri iryo shyirahamwe ni uko twiyumvira kuri bagenzi bacu ataco birengeje iyo turi burayi turabonana rimwe rimwe naho umwanya utatworohereza tukavugana kuri bagenzi bacu basigaye mu gihugu feruzi haruna yakiniye vitaro uno munsi akaba ari nawe ayimenyereza avuga ko ababakurira bashinze iryo shyirahamwe ari abo gushigikira kuko ribafitiye akamaro kanini inyungu nyene irahari kubera ubonye umukinnyi mwakinanye afise ubuzima bubayabaye ntushobora kuvyakira neza wubona ufise ubuzima ni ugufashanya bamwe bamwe bamaze kubafasha n'ibimenyamenya ababudandaza ba warimeri bamaze kubagurira n'ibikoresho icya kabiri ni ukuza turakora antrenema tukabona n'amagara meza mu myaka ya mirongo munani imigwi yarashamirana cyane ku buryo no muri karitiye abakinnyi bataramukanya nk'uko bishikirizwa na teodoro ntunga uwo muhumure yabwijwe rya amerika ko yakiniye umugwi w'inkona kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani gushika mirongo umunani na kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatanu yaciye atangura akazi k'itangazamakuru mu gisata cya siporo kugeza magingaya nawe ni umunywanyi w'iryo shirahamwe amenyesha ko kiretse kuja hamwe n'urunganwe bakaganira ivyo bateza imbere ashimishwa no kubona abakiri bato baza aho bakinira akizera ko umutima wo gufashanya watumye baja hamwe hari icigwa babikuramwo bakiri bato rero barabona yuko bikenewe cyane ibyo gufashanya akaba ari akarorero cyane cyane kuri bo kubera babona ari imbere yabo ababyeyi babo inshuti zabo nabo nyine bararoye hamwe mu mashyirahamwe cyane cyane y'abantu bahora bakina cyane kera bahora bakora umwuga umwe bikaba bifitiye akamaro kenshi cyane cyane cyane si ugukina gusa no kuganira no gufashanya mu mahirwe no mu magorwa kugeza uno munsi Pierre Claver Urakambye arashima intambwe iryo shyirahamwe rimaze gutera inyungu ya mbere twaronse nuko amagara yacu twasubiye kuyakomeza icya kabiri nacyo cyiza ni uko gushika n'ubu abantu bose bahurumbira ishyirahamwe hanyuma tukaba two turategura imigambi bishobora gutuma turonka ikintu cyosahiriza uburyo bwacu buke buke kugira ngo tume dufatana mu nda hanyuma n'indi migambi tuzogira kugira ngo kumbure n'abajejwe inkino mu burundi nka federasiyo bagira ikibanza baduha kugira ngo tubafashe tubaterere rurakambye yamenyesha ko iryo shyirahamwe ubu ririmwo abahoze baritera bakarisaba umupira w'amaguru barenga ijana na mirongo itanu bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi kandi ko n'abandi babandanya binjira desire atungimana kigali ijwi ry'amerika ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi uhingira umugore ntamara amaboko umunsi mwiza mwarakumwe na veniste nshimiyimana